kun waashingtan diisiirraa gama raadiyoof televezyiinaan kallattiin kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya roobii eebila 27 bara 2022 f qophii har'a keessummeessu antuu jubee horaati. hongee baranaatiin beeladoonni miliyoonni tokko ol dhumuu kan mootummaan naannoo oromiyaa beeksise gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe biyyoota afrikaa keessaa immoo dubartoota qaamaa hir'uu naayijeeriyaa keessaa hojii ogummaa harkaa irratti bobba'an akkasumas hoolgaltoonni biriteen keessaa dahata siyaasaa gaafatan ruwaandaa keessatti dhimmi isaanii akka ilaalamu ergamuun gabaasaalee har'a qabnu keessaati oduu addunyaatiin jalqabnaa baffaqaaduu murooda.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Sirna awwaalcha hoogganaa amantaa musliimaa ta'an irratti kaaba Itiyoophiyaa magaalaa Gondar keessatti walitti bu'iinsa raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa baaseen beeksiseera. Dhimma kanarratti gabaasni rooyiter baase akka jedhutti walitti bu'iinsa kanaan namoonni amantaa musliimaa hordofan digdamni du'anii namoonni kudha shan immoo madaa'anii hospitaala seenaniiru. Walitti bu'iinsichi kan uumame namoottan awwaalcha irra jiran irratti waldaa amantaa ortodoksii keessaa erga dhakaan darbatamuu jalqabe booda akka ta'e kan eere. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsichi beekaa akka babal'atu taasifame walloliinsi musliimaa fi kiristaana gidduutti raawwachuu isaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa namoottan balaa kana keessaa harka qaban itti gaafatamummaatti akka dhiyeessu ibsuu isaatii fi gareen paartii mormitootaa akka hawaasni tasgabbaa'u waamicha taasisuu isaanii masfinan raagee gabaaseera. Qaala'iinsa gatii boba'aatiin wal qabatee bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa dilbata dhufuu jalqabee konkolaattonni mootummaa magaalaa keessa guyyaa hojii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii kudha tokkoof walakkaadhaa booda akkasumas sanbataaf dilbata akka hin oofamne labsii baasuun isaa beekameera. Labsiin kun kan taasifame erga mootummaan federaalaa deeggarsa boba'aadhaa fi gochaa ture kaasuu isaa beeksisee as ta'uu isaa gabaasni addis tokkoli dirreedawaarraa erge beeksiseera. Gargaarsa namoomaa fi misoomaa fi kan oolu deeggarsi doolaarii biliyoona tokkoo fi qabxii soddomii sagal ta'u biyyoottan gaanfa Afrikaa sadii fi taasifamuun isaa gabaasameera. Gargaarsi guyyaa har'aa taasifame kun namoottan miiliyoonii kudha shan ta'an Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti rakkina keessa seenaniif kan oolu yommuu ta'u, balaan hongee biyyoottan kana keessatti dhalate waggoottan afurtama darban keessa isa jalqabaati jedhameera. Gargaarsi kun kan taasifame dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu Ochaan gamtaa Awurooppaatti jaarmiyaa eegumsa sibiilotaa fi gargaarsa namoomaa yookaan Ichoo akkasumas bakka bu'oonni Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa bakka argamanitti walga'ii Jeeneevaa keessatti taasifame irratti. Gargaarsa argame kanaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa atattamaa, nyaataalee qaama daa'immanii jabeessan, gargaarsa fayyaa, akkasumas beelladootaaf waan nyaatamuu fi qoricha dhiheessuudhaan akka deeggarsa taasisan gabaasameera. Balaa hongee kanaan Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii ja'a ol, Keeniyaa keessatti namoonni miiliyoonii sadii fi miiliyoonii walakkaa ol, Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii ja'a fi miiliyoonii walakkaa ol gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareewwan Sudaan Kibbaa keessatti wal lolaa jiran gidduutti taasifame rakkina keessa seenaa jiraachuu isaa qaamni waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana to'atu ibsuu isaa gabaasni Deng Gaayi Deng Sudaan Kibbaarraa VOAdhaaf erge ibseera. Durataa Ankoree qaama dhukaasa dhaabsisuu sana qindeessuu fi to'atu Asiraat Dinneeroo Ahmad VOAtti akka himanitti gareen Simoon Gaatwaachii fi gareen itti aanaa pirezidaantii biyyattii Reek Maachaar Guraan dhala kudha tokkoo kaasanii kutaa biyyattii yuunitii fi Apper Naayil jedhamu keessatti wal waraansarra jiru. Kutaa biyyattii Ikwaatooriyaal lixaa keessattis gareen nama Toomaas Siriiloo jedhamuun hoogganamu waliigaltee nagaa buusuu didee bara kuma lamaa fi kudha saddeetii jalqabee lolarra kan jiru yommuu ta'u, sababa lola kanaatiin namoonni kuma saddeettama ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Garee itti aanaa pireezidaantii biyyattii Reek Maacharii fi dubbii himaa kan ta'an Konoreel Laampool Gabreel gareen dhaaba isaanii irraa fottoqee ba'e waraana mootummaa Saalvaakiiriin waliin ta'uudhaan garee isaanii irratti akka waraana bane himuun isaanii gabaasameera. Sudaan kibbaatti jeelli dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixata dheengaddaa ibsa baaseen akka jedhetti ji'a guraan dhalaatii kaasee amma eebilaatti kutaa biyyattii yuunitii jedhamu aanaa leer keessatti namoonni torbaatamii lama du'anii dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa jaatamii afur irratti hokkorri saalaa raawwateera. Somaaliyaa keessatti manni maree bakka bu'ootaa inni irra keessaa yookiin seenetiin filannoo kaleessa taasiseen Abdii Haashii Abdullaahii afaan yaa'ii gochuudhaan irra deebiidhaan filateera. Filannoo guyyaa kaleessaa taasifama kanaan mana marichaa teessoo 54 qabu keessaa sagalee 28 argachuudhaan Abdihaashii Abdullaahii yommuu filataman morkataan isaanii Saalaa Jaamaa sagalee 24 argachuu isaaniitii fi namni sadaffaan Osmaan Duubee sagalee lama argachuun isaanii gabaasameera. Filannoon afyaa'ii kun waggoottan shanan dhufanii fi nama pirezidaantummaadhaan biyyattii bulchu filachuudhaaf waan haala mijeessuudha. Haa ta'u malee filannoo pirezidaantummaa murteessuudhaaf manni maree bakka bu'ootaa inni gara gadii miseensota dhibba lamaaf torbaatamii shan qabu afyaa'ii isaa filachuu qaba. Humna qabeessaa fi dhiibbaa uumuu kan danda'u manni maree gara gadii mootummaa Somaaliyaa kun roobii har'aa afyaa'ii fi itti aantota lama filachuudhaaf walga'ii taa'ee jira. Somaaliyaan filannoo xumuruudhaaf yeroo hedduu waan daddabarsaa turtee fi Yuunaayitid Isteetsi miseensota caffee biyyattii irratti qoqqobbii labsuun ishee ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Liilooyid Oosten walga'ii Yuukareenii fi Jarman keessatti taasisan raawwatanii biyya isaaniitti deebi'aniiru. Walga'ii hangaa'ota biyyoottan afurtamaa waliin buufata xiyyaaraa Yuunaayitid Isteetsi isa Jarmanitti argamu Raamisten keessatti taasisan booda Liilooyid Oosten akka jedhanitti Yuukureen humnaa fi dandeettii waraana Raashaa akka dadhabsiifte dubbataniiru.
And so they are, in fact, in terms of military capability, weaker than when it started. You know, John, it'll be harder for them, for them to replace some of this capability as they go forward.
karaa jabina waraanaatiin dhugumatti haala yeroo jalqabbii irra turan irraa amma dadhabaa dhufaniiru sababaa ugguraaf dhorkaa dabalataatiin humni dandeettii isaanii jalaa manca'ee bakka buufatanii fuulduratti deemuun rakkisaatti ta'a ollaa isaanii tuffachuun bubbutuun rakka hin jirre irra deebine mirkaneessina.
jedhaniiru. Waa'ee fayyadama nuukileerii irratti tibbana yaada ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavaaroof kennan irratti kan dubbatan Liilooyid Oosten seefiidhaan taphachuun bala qabeessa malee bu'a qabeessa miti jechuun isaanii gabaasameera. Sirni awwaalcha ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteet duraanii Maadiliil Olbiraayit roobii har'aa yommuu kaatedraalii biyyaalessaa Waashingtanitti raawwatamu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden ulfinaa fi kabaja isaaniif qaban ibsaniiru. Joo Baayiden du'aan boqochuu Olbiraayit ilaalchisuudhaan ji'a darbee ibsa kennaniin yommuun waa'ee ishee yaadu Ameerikaan biyya hedduu barbaachistuu ta'uu irratti amantaa isheen qabduun yaadaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken qibxata kaleessaa yommuu ministeerri dhimma alaa Rippaabilikii Cheek Jaan Lippaabiskii simatan ulfina Olbiraayitiif qaban ibsaniiru.
This is a vital time for the work that, uh, that we're doing together. It's great to have you here. There's another uh, thing that brings you, you here that is greatly appreciating and quite frankly moving to me, and that is um, hojii waliin hojjechaa jirruuf yeroon kun baay'ee barbaachisaadha asitti isin arguun keenya waan guddaadha wanti biraan as isin fide kan baay'ee galateeffamuu qabuuf jajamuu qabu sirna geggeessaa kabajamtuu micaa rippaabilikii cheekii akkasumas micaa yuunaayitid isteetsi ka ta'an kan maadliin olbiraayit irratti argamuu fi olbiraayit nama gamoo kanaaf raaka kana keessatti hedduu kabajamtuu ta'an turan asitti argamuun keessan jaan waan guddaadha.
jedhaniiru Antooniyoo Bilinkan. Waggaa saddeettamii afuritti ji'a darbe kan boqotanii fi dhalattuu Rippaabilikii Cheek kan ta'an Maadliin Olbiraayit bara kudha sagalii fi sagaltamii ja'a yommuu pirezidaantummaa Biil Kilintan dubartii ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteet kan jalqabaa ta'uudhaan ministirii dhimma alaa jaatamii afuraffaa ta'anii tajaajiluun isaanii ni beekamu. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
kan hordofaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan naannoo oromiyaa sababa hongee barana mudatee tureen beeyladoonni miliyoona tokkoof kuma dhibba sadee ol ta'an du'uu beeksise duraan koomishinii hongee sodaa balaaf buqqaatotaa jedhamee waamamaa akka ture amma maqaan gara gaaddisa buusaa gonfaatti jijjiirame akka ibsetti hubaatiin sababaa du'uu beeyladoota kanaan qaqqabe qarshii biliyoona 26 olitti tilmaamama. oduma walqabateen ministeerri jal'isii naannolee gammoojjii naannolee hongeen itti mudate deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshii miliyoona 300 miliyoona 87 ol ramaduu beeksiseera naakor malkaatu amborraa gabaase.
naannoo oromiyaa godina booranaa aanaa dirree keessa akka jiraatan kan dubbatan obbo godaanaa nooraa hongee barana mudateen beeyladootni 55 ta'an jalaa dhumuu dubbatan kanneen hafanis kunuunsaa jiraachuu itti dabaluun himanii jiru obbo godaanaan.
akka dhuunfaatti narraa du'ee agarraa ga'e garuu shantami shaniiti kiyya kiyyacha. Wanni sun gara yoo humna digdam digdamallee qabatanii akkasitti tilmaamuu ni dandeessa. Miliyoona tokkoof wanta akkasitti horiin akkasitti amma yoo du'e ammoo bokkaan qaqallaan tokko roobe agarraallee tarkuma namaatiin jiranii agarraallee itti nama cidii furuuska nyaachisuu jiran. Roobi cimaan roobe roobi cimaan roobe horiin yam hagari sharaa jalatti sharaa jaaranii daasii mana guuranii. Manuma jala faakta akkas itti galan dura ba'anii mana galshanii akkasitti deemu jira.
Kanaan dura koomishinii hooggansa sodaa balaa jedhamuun kan waamamu labsiidhaan gara koomishinii gaaddisa buusaa gonufaatti jijjiiramuu kan ibsametti koomishinara kan ta'an obbo Mustafaa Kadar sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa godinaalee saddeet keessatti hongee mudateen beeyladootni miiliyoona tokkoo fi kuma dhibba sadii caalan du'uu isaaniiti kan isaan ibsan.
Guddina Booranaa fi Baalee Bahaa irratti baay'ata. Haa ta'u garuu guddinaalee saddeettan hongee miidhaman kana keessatti horiin miidhaaf saaxilame gara miliyoona kudha afurii fi kuma dhibba shanii fi saddeettamii sagalii fi dhibba saddeettaaf afurtamii saddeet ta'u. Kana keessa warri kun warra saaxilame jechaadha. Kana keessa warri miidhaan hamaan irra ga'e amma harkaan sochoosaa jiran gara horii miliyoona lamaaf tuqaa jaha ta'u harka namaatiin. deeggarsa namaatiin kan socho'aa jiranii loon miliyoona tokkoof tuqaa sadii ol ta'u miidhaan irra ga'ee jira kana jechuun miliyoona tokkoo fi kuma dhibba sadii fi soddamii saddeetaa fi shantama jechaadha. Ragaa gammaa nu bira jiruun horiin kun kan du'e jechaadha. Horiin kun immoo kan horiin du'e kun maallaqatti yoo tilmaamamu gara biiliyoona digdamii jaha fi tuqaa torba ta'a jechaadha. Tilmaama maallaqatti yoo tilmaamtu kun dinagdee naannoo irrattis biyyaa irratti miidhaa geessa. Haa ta'u garuu kana hambisuudhaaf yaaliin godhamaa ture marga fe'uun maal gochuun horii hunda hambisuu waan hin dandeenyeef parsantii kudhanis ta'u hambisuuf hojiin hojjetamaa ture jira.
Hubaatii hongeen geessise godinaalee Booranaa fi Baalee Bahaa keessatti immoo kan hammaate ta'uu dubbatanii jiru koomishinarichi. Yeroo ammaa beeyladootni miiliyoona lamaaf kuma dhibba ja'a caalan immoo baay'ee miidhamuurraa kan ka'e gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu erga ibsanii booda bakkeewwan itti roobni jirutti eeggannoowwan godhamuu qaba jedhan irratti waan dubbatan qabu koomishinar Mustafaan.
Roobni kun yoo itti cime horiin of eeggannoon goone horiin amma miliyoona lamaaf tuqaa jaha jennu kun mataan isaatu du'uu danda'a. Kanaaf horsiisee bultoonni keenna yeroo roobni guddaan dhufu horii rooba keessa kan tursiisne daasii wayii manaatti akka galchan bakka roobni jalaa qubachuu danda'u yoo akka fidan gorsaa midaalee adda addaatiin gorsaa jirra. Kana yoo godhan horiin amma dadhabee harka namaatiin badadaa jiran kun hamma tokko damdamachuu hin danda'u jechaadha.
Koomishinarichi hongeen ala bakkeewwan dhabamuu nageenyaatti namoonni buqqaasaman akkasumas immoo sababa hiyyummaarraa kan ka'e miidhaman dabalatee yeroo ammaa kana namootni miiliyoona afuriif kuma dhibba sadii caalan gargaarsa mootummaatiin taasifamuun jiraachuu dubbatanii jiru.
Godinaalee saddeet kana keessatti namoota baay'eedha kan gara nama miliyoona sadii fi tuqaa lamaa ta'u. gargaarsaaf saaxilee jira. Uummanni miliyoona sadii fi kuma dhibba lamaaf shanii fi dhibba jahaaf tokko ta'u gargaarsa mootummaan sababa hongee qofaadhaaf deeggarsa kan godhaafii jiru. Kanaaf midhaan hamma torbee darbee kanatti gara midhaan garaagaraa kuntaala miliyoona tokkoof tuqaa saddeet ta'u guddinaalee kanneen qaqqabee jira. Maallaqaan bakka midhaan bitachuu danda'anitti immoo kaashii warri kan kaffalameef gara miliyoona torbaatamii torbaaf kuma dhibba tokkoof afurtamii lamaa fi dhibba sagalii fi soddomii saddeet ta'u birrii harkatti kaffalamee fi gabaarraa midhaan akka bitatan naannoo midhaan itti argamutti kan taasifameef jechaadha. Hongee qofaadhaan miidhamanii jechaadha kan amma silaa sii kaasee. Kanaan ala namoonni sababa hiyyummaatiin rakkoo wabii nyaataa qaban jiru. Godinaalee muraasa keessatti jechaadha. Arsii lamaan shawaa kaabaa wallagga keessattis godina adda addaa jechaadha gara godina sagalii kan ta'u. Sababa rakkoo hiyyummaa jechuudha rakkoo hanqina wabii nyaataa qaban kuma dhibba jahaa fi shantamaa fi dhibba lamaa fi sagaltamii saddeet ta'u deeggarsi kan godhamaa midhaanii kan godhamaa fi jiru jechuudha namoota kanaaf.
Komishinarichi dhiibbaan hongeen hubaatii geessise yeroo ammamii keessatti of dandeessisuun akka danda'amu tilmaamuun nama dhibaa jechuudhaan mootummaaf dhaabbileen miti mootummaa rakkoon kun hammaataa akka hin taaneef hojjetaa jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma wal qabatu ministeerri jallisiif naannolee gammoojjii piroojeektii fooyya'insa jireenyaa naannolee bakkeewwan hongeen miidhaman baankii addunyaarraa gargaarsa argame birrii miliyoona dhibba sadiif miliyoona saddeettamii torba ta'uun hojiiwwan of dandeessisuu garaagaraa hojjechuudhaaf karoorfachuu ibsee jira. Hojiiwwan kunneen naannolee hongeen miidhe kanneen biroo keessattis akka hojiirra oolu kan ibsame sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raabaa akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sinaffeera jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan oromoo irratti.
Gareen gargaarsaa Naayijeeriyaa keessa jiru tokko dubartoota qaamaa hir'uu ta'an hojii ogummaa harkaa hojjechuu irratti bobba'uudhaan akka of danda'an gargaaraa jira. Gareen kun yeroo dhiyoo oomisha isaanii mul'isuuf agarsiisa daldalaa qopheessee jira. Gabaasaa Timootii Obeezuu jaalannee dhiyeessa.
Rabbii Mustafaa attamitti saamunaa akka hojjetan barattee jirti. Saamunaa bifa dhangala'aan qophaa'e kan waliin maktee qaruuraatti naqaa jirti. Maqaatti moggaastee gurguruuf raabsaaf qopheessiti. saamunaa akkasiin hojjetame gurguruudhaan torbanitti galii argattu qabdi akka dubartii qaamaa hir'uu tokkotti jireenyi garuutti jabaata.
When I saw my sisters and brothers going to school, I asked my parents, why don't you want to put me in school?
Yeroo obboleettonnii fi obbolaan koo dhiiraa mana barumsaa deeman argu abbaa haadha kootiif gaaffiin dhiyeessa. Kunis maaliif mana barumsaatti nan ergitan ka jedhudha. garuu isaan mana barumsaa deemuu hin dandeessu naan jedhu inni kun immoo baay'ee na boosisaa jetteetti loogiin jiraatuyyuu mustafaan barnoota argattee jirti ammas saamunaa bifa dhangala'aan qopheessite gurguruun baasii mana barumsaa ijoollee isheef maallaqa barbaachisu argatti.
Once I take out some money to buy chemicals for my soaps, then I use the rest to pay for my children's school fees.
keemikaala saamunaa kana hojjechuuf na gargaaru takkaa bitannaan maallaqa sa'aafe mana barumsaa ijoollee koofan baasaa jette naayijeriyaa keessatti namoonni miliyoona soddomatti tilmaamaman qaamaa hir'uudha biyyattii keessatti hiyyeeyyii ta'anii kan jiraatan yoo ta'u kunis loogii fi moggaatti qabamuun rakkataa ka jiran ta'uun ibsamee jira kanneen warra akkasiif qabsaa'an akka jedhanitti dubartoonnii fi shamarran haala akkasii keessa jiran. warra dhiiraa akka isaanii caalaa rakkatu naayijeriyaa keessatti jaarmayaan bu'aaf hin hojjennee fi namoota qaamaa hir'atan gargaaru rakkoo isaanii kana hambisuuf dubartoota akkasii ogummaa adda addaan leenjisaa jira uffata hodhuu saamunaa hojjechuu nyaata qopheessuuf kanneen biraan leenjisa dhaabbati kun dhiyeenya kana dubartoonni akkasii waan isaan oomishan gabaarratti dhiyeessuuf agarsiisa tokko qopheessee ture kunis hojiin isaanii baramee gabaa akka argatan gargaaruuf ture bu'ursituu dhaabbata kanaa akka ta'an ayiriin paatrik ogbogu akka jedhanitti.
because of the stigma that is associated with disability most times people do not patronize them and so we looked at all of this and felt okay.
Hir'ina qaamaa wajjin loogii jiruun yeroo hedduu uummanni sirriitti isaan hin gargaaru yookaan dagatamoodha. Kanaaf kana hundumaa ilaallee dagatamuu isaanii kana cabsuuf attamitti gargaaruu qabna jennee yaada kana finnee jedhan. Agarsiisi hojiin isaanii irratti dhiyaate kun namoota qaamaa hir'uu ta'aniif innaa qophaa'u Naayijeeriyaa keessatti ka jalqabaati. Gareelee namoota akkasii rakkataniif kanneen qabsaa'an biraa galata argatee jira. Akka maallaqa arganneetti waan akkasii dabalataan dhiyeessuutti fufna. Kunis namoonni Naayijeeriyaa keessatti rakkoo qaamaa hir'inaa qaban barbaachisaa ta'uu isaanii agarsiisuun yaada jiru jijjiiruudha jedhan. Oonaa Piiters namoota sirna kanarratti argaman keessaa tokko turan. Isaanis akkas jedhu.
I bought a bead, a neck bead, and it's really nice, very well made, looked really pretty. I came to do something else in the market. And...
Faayaa mormaan bitadhe dhugumatti baay'ee bareedaadha. Akka gaariitti hojjetame hedduu miidhagaadha. Waan biraaf gabaa kana dhufeen kana argadhee jedhan. Kan saamunaa hojjechuun gurgurattee jiraataa jirtu Mustafaan carraa guddaa ittaanu dhufuusaa abdachaa hojii ishee kana kan itti fuftu ta'uu dubbatti. qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid-19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan kanneen kumaan lakkaa'aman. maayilii kumaan lakkaa'amu fageessuudhaan dhimmi isaanii gamasitti akka ilaalamuuf gara ruwaandaatti ergitee jirti kunis koolugaltoonni kun yabala xiqqoodhaan gara biriteen kibbaatti akka hin ceene ugguruuf jechaa jedhameera gabaasaa henrii rijuweel erge kunoo.
waggaa kana koolugaltoonni kuma afuriif dhibba shan yabala xiqqoodhaan gara biriteen kibbaatti ceheniiru kunis kan waggaa darbee dachaa afur caala imalli balaa qabu akka dhaabatu waliigaltee bal'aan irra ga'ameera. attamiin hojiirra ooluun akka irra jiraatu garuu falmii cimaatu geggeessame karoorri biriteen kan yeroo dhiyoo koolugaltoota gara ruwaandaatti maayilii kuma afur akka isaan fagaatan gochuudhaan waaltaa isaan keessatti dahata siyaasaa argachuuf eeggatan tolchuudha ministiriin dhimma biyya keessaa biriteen karoora kana innaa jalqaba baatii kanaa kigaalii daawwatan labsan.
The persistent circumventing of our laws and immigration rules and the reality of a system that is open to gaming and criminal exploitation has eroded public support for Britain's.
Seeraawwaniif dambiin immigireeshinii keenyaa cabuu itti fufuun akkasumas sirni jiru yakkaaf banaa ta'uun kanneen dhugumatti dahata siyaasaa biriteen keessaa argachuuf qabaniif deeggarsa uummataa kan arganne godhe namoota seeraan ala ta'an moggaatti qabuun dirqama mala harka keenya jiru kamiinuu gargaaramne furmaata haaraa arguu qabna jedhan. biriteen yaalii karoora waggaa shaniitiif ruwaandaadhaaf doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona shantamii ja'a baafteetti kunis kaka'umsa sana qopheessuu akkasumas waaltaa godaantonni keessa qubatan tolchuu of keessaa qaba akkuma hosteela isa kan kigaalii keessaa kana duraa itti dabalees biriteen koolugalaa tokko tokkoon simattuuf ruwaandaadhaaf gatii baaftiif.
This will not only help them but it will benefit Rwanda and Rwandans and help to advance.
kun isaan gargaaruu qofa miti garuu ruwaandaaf lammiiwwan ruwaandaa guddina isaanii akka saffisan isaan fayyaduudhaa jedhan.
Imaammati kun deebii aariidhaan guutametu isa mudate Paappaasiin waldaa Angalikaan beekamoon imaammata sana akkaan qeeqaniiru.
Subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well like Rwanda.
Akka warra Rwaandaa biyya gaarii gochuu barbaadutti itti gaafatama keenya dagachuun amala waaqa wajjin faallaa nu dhaabu.
Gareen mirga kooluu galtootaaf falman baqattoonni daandii amansiisaa Biriteeniin itti dhaqqabuu danda'an akka jiraatu gaafataniiru. Biriteen baqattoota gara Ruwaandaa biyya haalli mirga namaa yaaddessaadha jettutti erguun qabduu jedhu.
We think it's inhumane, it's, it's going to be very expensive and it won't be effective. You know, the UK is a signatory to the, to the refugee convention.
Kun farra namoomaati jennee yaadna. Hedduu qaaliidha. Bu'a qabeessan ta'u. Biriteen waliigaltee dhimma baqattootaa mallatteessitee jirti. Biriteen keessatti gaaffii data siyaasaa gamaagamnee ilaaluudhaaf dirqama seeraaf hamileetu nurra jira.
Hanga bara kuma lamaaf kudha afuriitti Awustiraaliyaan waaltaa dahate siyaasaa itti ilaalamu gara Paapuwaa Niiw Giiniif Naawuruutti koolugaltoota kumaan lakkaa'aman ergiteetti. Xiinxaltuu kata'an Madiliin Gileesan koolugaltootaaf eegumsa gochuun hin danda'amne jedhu.
In the first year of offshore processing being in place, more people arrived in Australia by boat than at any other.
Waggaa jalqabaa naannoo andaara galaanaa jiru sanatti dhimmi isaanii ilaalame seenaa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'e yabalaan Awustiraaliyaa dhaqqaban jedhan. Biriteen akka jettutti koolugaltoota hanga tokko tarii dhiirota gaa'ela hin qabaanne qofaatu gara Ruwaandaatti ergamaa jetti.
is that the next boats of people coming across the channel uh, belong to those groups which are not going to go to Rwanda.
Kanati tarii arguuf jirtu yaballi ittaanu garee namootaa kanneen gara Ruwaandaa dhaquu hin feene fe'attee jirtu. Kanaaf dubartootaaf ijoollee itti dabalaatu yabala sana koru. Namoonni meeqa gara Ruwaandaa dhaquu akka danda'an murtaa'aa ta'a jedhan. Kan nama yaaddessu koolugaltoonni kun ammas Biriteeniin dhaqqabuuf yaalii godhuu ka jedhu. Kun immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan jajjabeessa. Mootummaan Biriteen akka jedhetti garuu koolugaltoota gara Ruwaandaatti erguun akka isaan imala sodaachisaa geggeessuudhaan gara Biriteenitti hin ceene uggura abdii jedhuuni.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis Iist irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 kan Soomaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 f kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukiirraan VOA afaan Oromoo tiwiitarii instaagiraam irratti immoo at VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yoo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu tigisti gammeetii qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.